bandanya kumviriza ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabaramukije inshuti bakunzi nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uno mwanya mugiye gushikirizwa na jewe diane nahazuye muri sitiyo ya gatanu zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ibyo nabateguriye ry'abana yatumye dutsinda intambara za mbere n'ubutumwa tuzozitsinda bigaragara neza yuko bananiwe ku rwego rumwe baca basimbira ku rundi ariko intambara ifite intango itagira n'iherezo
ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkuru nziza aho yari katanguza umwaka w'ubutungane mu burundi iyo nkuru co kimwe n'iy'impunzi z'abarundi mu gihugu c'ubuganda zitera ivyatsi ubwicanyi bwakorewe bagenzi babo bagera kuri mirongo itatu n'umunani muri kongo kuwa gatanu uheze turazigaruka ko handi hato nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nari ndabicaye ku masonga mu kanya mu burundi hatangujwe kuri uno wa gatanu umwaka w'ubutungane umukuru w'igihugu cy'u burundi petero nkurunziza yari yitavye ibirori yiyamye abashaka gusenyura ico gisata ivyinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu evariste nziko banyanka i bujumbura
turi mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura ahatangurijwe kuri uno wa gatanu umwaka w'ubutungane wa bibiri na cumi n'indwi ushira uwa bibiri na cumi n'umunani umukuru wa sentare ntahinyuzwa francois ndayiragije nyene gutanguza umwaka ahawe uruhusha n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashikirije ibitigiri vy'amadosiye yashizwe mu ngiro mu kwezi abacamanza bari bamaze bari mu karuhuko hakozwe ibikorwa bitari bike nko ku madosiye y'ibirarane yangana ibihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana abiri na mirongo umunani nane harakoze amadosiye angana n'ibihumbi cumi na bitanu n'amajana abiri na mirongo itandatu na rimwe ni ukuvuga urugero rungana mirongo itandatu na bitanu n'ibice mirongo itanu na bine ku ijana biragaragara rero ko umwimbu w'umwaka uheze ari mwiza ariko twifuza ko wiyongera kurusha icyo gituma dusabye abacamanza mukoraniye ngaha ko borushirizaho umwete n'ubwira kugira ngo umwaka dutanguye uzorangwe n'umwimbu usumba uwo twaronse umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashikirije ko icivugo c'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushira uwa bibiri na cumi n'umunani ari ubutungane bwugururiwe bose uruhara rw'amasentare n'izindi nzego z'ubutungane silvese nyandwi yiyamirije mu ijambo ryiwe abakwiragiza ibihuha ko mu burundi atabutungane buhari ubutungane musanzwe muzi ko ari rumwe eh, mu nkingi zitatu zigize igihugu igihugu kigendera ku ntwaro ya demokarasi ndetse rukaba n'inkingi yo kwikukira kw'igihugu cacu abavuga ko ubutungane mu burundi budakora n'abagomba gusenyura imwe muri za nkingi zitatu z'igihugu twavuga kuko bazi ko ivyo bishobotse n'izo zindi zibiri zitoguma zihagaze gutyo uburundi bukaba bwoca bugwa mu minwe y'abanyamahanga umushikiranganji w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yashimye ko naho hari abacamanza vyagoye abenshi bigenjeje neza mu mwaka uheze akifuza ko uno mwaka utanguye abacamanza n'abarongoye amasentare boduza umwimbu yiyamirije bamwe mu banyagihugu basigaye banka ingingo z'amasentare babicishije mu migumuko turateye ivyatsi twivuye inyuma ingeso mbi abenegihugu bamwe bamwe bafashe yo kwamira abacamanza yuko bashikiriza urubanza canke mbere bakishikiriza n'iyo sentare itarashika kw'itongo bagatunganya imyigaragambyo ngo bariko bariyamiriza ingingo z'ubutungane twashaka kubamenyesha ko tugiye no kongereza ibihano kuko twabonye ko bishobora kuvamo umutekano muke mu gihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo nyene mu ijambo ryiwe ashimira urwego rw'ubutungane ku kuntu rwigenjeje mu mwaka uheze Petero Nkurunziza yavuze ko hari abariko bashaka kurucafuza nk'uko vyagenze no ku zindi nzego abo bose bananiwe ubundi bagaza kwinjirira be mu rwego rw'ubutungane nabwo iry'abana yatumye dutsinda intambara za mbere n'ubutumwa tuzozitsinda bigaragara neza yuko bananiwe ku rwego rumwe baca basimbira ku rundi ariko intambara ifise intango ikagira n'iherezo vyo mu butungane ndibaza yuko atazorenga ngaho mbarage no mu butunzi birananirana bageze mu butungane no birananirana n'ahandi hose uzoja uzosanga bugaye kuko imana iri kumwe natwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na kizigenza w'ubutungane yahaye ubushimwe bamwe mu bacamanza n'abarongoye amasentare ku kuntu bigenjeje neza mu kazi mu mwaka uheze cumi n'umwe kuri cumi na bane bahawe ibahasha irimwo amafaranga ibihumbi amajana atanu n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe batatu nabo bahabwa ibahasha y'ibihumbi majana atatu n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze variste nziko banyanka tuve ngaho ibujumbura dukubitire kampala gato ni muri uganda impunzi z'abarundi baba muri ico gihugu uno munsi ariho bahimbaje umunsi wahariwe amahoro ku isi uyo munsi ukaba wahimbajwe ejo mu tundi turere aho zahura ku kigo c'impunzi citiriwe antonio guteres umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu onu zateye ivyatsi ubwicanyi bwakorewe bagenzi babo muri congo kuwa gatanu w'indwi iheze ni mu nkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi ari kampala
imbyino zitanga ubutumwa bw'amahoro nizo barushije kubyina muri uyu muhango wo kwizihiza amahoro ku isi akaba ariho nahereye mbaza umwe mu mpunzi z'abarundi bateguye ibi bikorwa nyabenda damie niba byumvikana kwizihiza amahoro kandi bari mu buhungiro kubera amahoro make bahunze nibyo biragoye biragoye kubona twarahunze hanyuma tukaba turi ko turahimbaza amahoro si no kuyahimbaza ngo turayafise ahubwo no gusaba amahoro ubutungane ku barundi bahunze ku gihugu cyacu kugira ngo abantu bacu babunze amahoro bishwe abantu bacu baguma bariko barangazwa abantu bacu barararubunda nabo baronka amahoro ibi byongeye kuba hashize iminsi mike impunzi bagenzi banyu b'abarundi bahungiye mu gihugu cya kongo harimo bamwe bishwe mu buryo budasobanutse ntabwo bibabaza kubona mwiziza amahoro kandi ndetse bamwe bahunze amahoro n'aho bayahungiye akaba batayafite ni umubabaro mwinshi ni umubabaro mwinshi dufise kuko nk'uko mwabibonye mu byadukoranije turi ko dusaba amahoro twongera twibuka na bene wacu baheruka kwicwa bunyamaswa ku bwacu n'umubabaro dukomeye nk'uko mwabibonye murabona ko benshi bambaye ibintu byirabura bafite utuntu twirabura abandi bambaye imipira yanditse ko ari mu kamanyura bisigura yuko bifatanije nabo bene wacu bapfuye birababaje cyane perezida wa Burundi aherutse tanzania asaba impunzi gutaha kandi bagashishikariza abantu bose mu karere abahunze ngo batahe kimwe mutabyubahiriza mugataha bahize nta mahoro ari burundi hoba amahoro gute hanyuma n'uwitwa ngo atwara igihugu akaba yugaraniwe mu gihugu adashobora kurengana imbibe ngo agende kuramutsa na bagenzi be b'ibindi bihugu hoba amahoro gute imbibe z'i burundi n'u rwanda zidahita ata abantu barengana atamigenderanire ihari icyo cyo ni cyerekana yuko atamahoro ahari hari hamuritswe amafoto y'ababayeho abakuru b'ibihugu bitandukanye ku isi hamwe n'abandi bantu bakomeye baharaniye amahoro ku isi hamwe no mu bihugu byabo ni uko mbaza wari wateguye iri murika ry'amafoto ubutumwa bashatse gutanga jeni twagasuku christian ntanguriye nko ku foto y'umuganwa rodoviko rwa gasore mwabonye ngaha hari abana benshi usanga batamuzi nk'ubuwunya mu buhungiro ugasanga ntibakibona ya televiziyo mu burundi bamubone murabona ngaha hari ifoto yerekana abakuru b'ibihugu n'abami baba baratwaye kuva kuri mwezi wa gisabo gushyika kuri petero nkuru nziza harimo novuga disikuru rwa gasore yavutse twashatse kugira abantu irimo amajyamba akomeye cyane muhora mwumva bayisubiramo niyo habaye kumwibuka tubigira cyane cyane kugira abantu bagume bamedita cyane kuri ayo majyambo arimo muri iyo disikuru hanyuma hari ifoto ya mandela ngaha mubona wo muri afurika diside hari ifoto ya rumumba muri rdc hariho martin luther king ngaha muramubona hariho marcus gave fondateri wa panafricanisme mwamubonye mwabonye sankara burkina faso mwabonye aire serasiya hajya anya hari icyicaro cya new africaine muri etiyopi gandi urazi ko ariwo muntu twavuga ati yatanguye ibintu bya no violence hari n'uwo nasanze amaze kugura amwe muri aya mafoto ambwira impamvu yayaguze yaguze ifoto y'umuhisi mandela agura n'ifoto y'umuhisi wa gasore waharaniye inayo yo kwikukira mu burundi ahanini yari ashyigikiye yuko intsinzi twari duhegeye kuronka yari intsinzi y'umurundi uwo ari we wese ntiyari intsinzi y'ubwoko cyangwa y'imigambwe cyangwa y'iki yaravuze ati iyi ntsinzi ni intsinzi y'abarundi turizeye cyane yuko tuzosubira mu nko muri biriya bihe byo kuri rwagasore turabyizera cyane ifoto ni nk'icibutso itwibutsa ibintu ibyarenganye n'ubu turafite icyizere cy'uko uburundi buzosubira bukaba bushasha bugasubira kuba uburundi bwa bose butavangura butari ubw'ubwoko butari ubw'imigambwe butari ubw'imitumba n'intara mu butumwa leta ya uganda icumbikiza impunzi yatanze kuri uyu munsi hamwe n'imiryango yita ku mpunzi muri iki gihugu impunzi zasabwe guharanira amahoro mu buhungiro aho zituye hamwe no mu mitima yazo kuko ariyo mahoro zizatahukana igihe kigeze ignesia sibahizi ijwi rya amerika kampala
ijwi rya amerika urutonde rw'ibiganiro tubafite turubandanirize ku gakino muri kirukuri
murika muriki rukuri muriki rukuri muriki rukuri muriki rukuri muriki rukuri
sheri urazi ingene nkanze sinarinda kwiteze no kuri wari witeze nde ngira nsubire inyuma nimba wari witeze uwundi ehe none mbega uciye wishavuza hanze abanze ndamutse neza ehe uriko mu kuboko shirako ikibizo ngaha shafondere yarokiriza nawe nawe gashara uragowe nyaka ibizo ntagishizeko harabura abandi bagishirako mana ewe shu nibiki kumenga uranshavuriye habaye iki mbe nanje burya bwose jewe mfata nk'ikijuju aha byakweri ubona ko je ntagira ubwenge mukama wanje jewe ndagufashe nk'ikijuju funde nibiki
kubera ko ngira ibintu nk'ivyo hewe kubera ikumemukiye ivyo uvuga nibiki sindiko ndatahura ivyo uriko uravuga
nuriko urabitahura reka nukuri reka shaka kwigira umuhinga bwa bundi ni ukumeze meze gute meze gute nukuri wishakira abafise amafaranga jewe nadia ntufate nk'icucu jewe uravyumva mbe hajya mwe na ndomboro mwibaza ko ntababonye rero umviriza ndakubwire funi mwari mwagiye kwinyegeza ngo ntawubabona ndakubwira ntakubesha ubundabunda abona n'uhagara sheri ivyo wiyumvira sivyo ahubwo mbwira ko ari wonkere wawe ndabazi sheri tekana ibyo wibaza si ibyo na gato none ntunyizeye gashubu
nari ndakwize ntaramenya kuri kurankina nk'akabumbusha ni ukuri sindi ko ndagukina sheri ahubwo ndatangaye kubona ushobora kunyiyumvira ko ibintu nk'ibyo nta kintu na kimwe kiri hagati ya jewe na ndombora atakiri hagati yanyu mwari ko murakora iki muri kajya kabari imvura izafunga mbwira neza urazi ko maze iminsi kubwira ko turiko turarondera ikintu twokora twe na none urumva ndombora yatwemereye kudufasha twugurure salon de coiffure nivyo twari ko turavuga none nora ko mutari kumwe hariya yari hehe none nora nora yari yafatiye gezaho sha gezaho kuri sindi ko ndakubesha sha ndomboro n'umugira neza gusa ariko aradufasha nta kindi canke hoho kutari wabimbwiye byagenze gute mana nazi kubikubwira ntarabona ko hari kivuyemo oya byo ntibikunda abanyabugo ndabazi agiye umumeza asotera isuka uwo munyabugo yogira umutima mwiza agaheba amafaranga yiwe ngo ayabahe mwebwe uyoba avuye huwe erega ntazoba yatugabiye twamusavye ko yotugurana hanyuma tuzoyishure dutanguye gukora navyo si ibintu vyumvikana hari ikindi kintu agamijesha hari ikindi kintu agamije tigiki agomba kuntware sheri oya mugabo nawe ntuce wishiramwo ibintu nk'ivyo kandi nakubwiye ko atari vyo reka reka reka reka umviriza rero byose bihagarike sa ubu nyene ndabihagarike
sinkeneye gusubira kubona muri kumwe na yigabo ndomboro byose bihagarike ariko gasheri ndabihagarike hama mbeho gute inzu nzoyiriha gute atakintu na kimwe ndiko ndakora je gusa ndakubwiye ubihagarike sheri setu honyene vyarakunaniye no kuronka akazi ngufashe none kumbwira ngo ndabihagarike wewe ubona uzoshobora kundihira rational waye
karibu karibu ego mwaramutse brigade mahoro neza mahoro neza karibu gatera ego murakoze ubwo gaye mwese nabatwaye akanya kanyu ko mbona amadosiye ari menshi oya ntaco nawe ndazi kuza n'indi dosiye yego mhm.
hazi ko zimwe zimwe tuzisangiye Empa, reka ahubwo ni nka zose kuko burya byose bihagaze ku mutekano basha umutekano utahari byo tugora gutwara yego Mhm.
uwo data wanje tugera imana Mhm.
buraheze iminsi y'agahengwe Empa, vyopfuma umuntu aryama agasinzira ataco yinona nazanjyane hagati y'abarengero n'abaseruko mbona zisa n'izacureshe izohera yego ni ukuri gusa Mhm.
uza turaraba ikintu cose coshobora gusubira kuzura kwinubana Mpa, em, mbere kuva aho hazigeye izina ya gitina murisho ubuzima busa n'ubwasuye kugaruka n'ukuri erega harya abantu bose ico bakora nta mwanya bashobora ku- kuronka wo guta Yego.
biyumvira ibintu vy'amacakubiri Em, na cyane cyane iyo baronse ikibasahiriza atanze ariko kirabica none sivyo abakira ntibavyivugiye ngo umuntu araye inzara hakazinduka inzira
nukuri bakaba barabeshe Eh.
urwagwaruka urabona ko banezerewe amafi bariko baradandaza abandi bararonse akazi em, ntakubeshe Sha, abantu bumvire kugura irya izine badufashije n'ukuri ego ego gose.
sinabonye hari n'abaciye batangura utundi bakora Eh, nka za resitora yego.
n'utundi tubutike Eh, oya ubu ni sawa n'amakori tuza gutangura kuyatangisha Eh, turabe ko komine yacu yobomboka Eh.
nawe ndumurarikanuye Eh.
ahubwo urabwira urutonde rw'abuguruye ibyo badandaza bose kugira Ah.
tubamenye neza ibyo nza narabitanguye kandi nabo nyene Sina.
ibyo gutanga amakori n'amatagisi basha umengo baravyumva bavyumva ahazo hari amata vy'amasoro tuzoca tugikorerako ariko rero ahanini cari kinzanye Eh.
cari cerekeye rurya rubibe twugaye hagati ya bugo na rusange Eh.
aho usanga basigaye bacesa za frode oya mbwira neza je uwo nzofata tuzokwihurira oya ahubwo ko umutekano wagarutse naye namye niyumvira ko tutoraba ingene tubatezurira none ubu naho Mm.
ko baronse aho bashorera za hafi zabo Mm.
kugurira ugira kiracari ikintu gikenewe cane yo birakenewe nyene urazi abanyabuga ingene bidoga Erega erega burya nk'abakora urudandazwa barahombye cane ehe barahomvye nyene mugabo nta kundi twari kubigira Mhm.
kuko ibintu vyari vyoroshe Oya, nivyo. Mm.
nibaza nabo nyene ko babitahura oya kirya gihe vyarumvikana ariko ubu mbona umenga umutekano uriko uragaruka yego tuko turagerageza kandi ngo n'abantu b'ibugo burya baridoga cane bashaka ko twokugurura imbibe bon reka tuzovyige neza Mm.
dusanze bikenewe nimva ata ngorane Mm, tuhaba ego ni ukuri ni Tuzokugurura.
ukubiraba neza ubu ntaco tuma tuguma twugaye vyo hava binatosekaza imigenderanire iri hagati ya bugo na rusange
rero ndakwerekeraho umuhungu iyi gravesha ugeze ngaho irakwiye ca muyora umusenyi nawo kandi wicukeza ngaha Mm.
kore nawe arawuyora uwusigaye sawa n'ubundi shabi turabitoye Uwe, uraza aho narehereye hora jenyine ega nari nibukiye
we kori kori kori wi nakuya zana umusenyi ngaha kuhagaze wowe uri kapita ngaha ucanke bibi misiko kapita ngoja nende na uzane imifuko yoyo ya simana yone iko pale ngane nkuleteye
mugabo kabitwe Kashi, uramukariraga mana kuri ntanaguhemana naje hariya shayi imihimbiri Ah, niyo twatase bazosigara barivoma kuri robi
oya mugabo reka twarisambuye nikabe dukwiye kandi no kuryubaka reka sha reka Eh.
none ubu ntubona ko ibintu byashe bidatanuka ndababwira ngo tera iyo sema ubu niyo twaheza kuryubaka tuzaba turivoma ko twese
wishaje utari umurwanyi Eh, none guharaje wa muhungu we Yo, shira ngaha, shira ngaha, kweli.
Wi.
Shira ngaha iruhande yo gazi.
Sawa, nishakuwaona.
nishakuwaona.
Wewe bahungu wake neza. Imani hilo bize.
batatengeneza Na tunayo kutaka bize.
nsi ya kwanza mubomoe hiyo saki sasa tumalize tuchange sasa imana musenyi we wakori ivyo ukavuga nibiki sinakubwiye ko tugira duze gushaka beto sasa tunaanza kuchanga simana musenyi no si ndio hivyo banatengenezaga beton reka sigaho ivyo ubikura hiye ah mimi najua mwebwe turavye icari Mimi ico najua kama anaanzaga canke ntacuzi
bitu unamsikili mi najua kwamba anaanzaga kuvanga musenyi na sima walai ni hivyo mi nalapa ja hiyo nyama mushaka gukora ibintu bizoje bibomoka ama muje mu bamara kwangiza ko twabibomoye Hey, kandi wosanga ari ivyo nyene Oya, si bitwe ivyo.
urabitoye mbega kori ushaka dupfe gukora ibintu rero uko tubibonye bitari ibyo byose kandi abantu yuko barakunda kwitembera atani ico bashoboye ubu rero ngira utangure gutanga amategeko nivyo dukora atari- atari nivyo uzi ni collaboration umviriza umviriza ndakubwire Eh, mu kuvanga beto Bavanga gute?
batangura isima na gravye Wara.
Eh.
Uko none? Me kitu kimani bambie. Yesi ngo ndabaha amategeko. Oya, very much.
None aho ubona Oya, ntukiriki.
Oya, Siku- oya, ni- namwambia sinabijua. Je, nababwiye ivyo nyumvirira. Eh? Na mwe mnapasha kuvuga uko mubibona, lakini ivyo mvuze nivyo Kora kubafanga ngaho.
gukora beto. Kora.
ngaho.
Yesi banashangaza.
Uko muziko harikana nani abantu yuko jewe sinzi ngene bameze niko baba Sikia kwanza tusikilizane, banachanganga vipao viwili au vitatu. Mi sikumbuki vizuri, lakini oya, tugire kunumua mubizi basi.
mugabo uraziga bitwe Eh, eh, na jewe naho ndabiheruka kera Eh, umengo ni ibintu bitatu unabisiki ndavyumva none si vile vipao eh, kweli nami nakumbuka ndo hivyo banachanganga gravier sima na musenyi shakubazi n'abandi Siabo, None- baulize baulize No- no- none gakori Oui.
kore watanguye kuvuga ngo nisema n'umucanga eh washaka kutubwira ibyo twebwe hapana bitwi siyo hivyo Nivyo nyine ni kubera baba ntari bitwi.
ndavyibuka neza unajua.
Utabyibuka.
Ah, sura ya kichwa.
Utabyibuka, Ah, mva waruzi.
sura ya kichwa nico gituma navuze ko umwe wese aseme kunye nabijua ningasabiye najua ngaho tabyibuka ntabyutse Apana, nakumbuka.
umviriza bitwi ubu nanjye ndabyibutse neza Nabikumbuka.
Eh, Twambi?
mu gukora beto bagira gute?
bavangira rimwe byose ubu rero ni sawa dutangure gukora ko tuvyumvikanye apana Apana, kuduha amategeko hano hapo niko d'accord tuvange vyote kwa Ah, pamoja ubu ni sawa
alo
alo mafodi uranyumva ndakumva neza diti mwene mama Yo, uranyumva nawe ego ndakumva berako turamvuga izina none warosa aho wikinga atanu umwe akumva
ndaharose nyene kandi nta rumwe ashobora kuhasanga reka ndi muri sugumwe
agacobora hwera none ntihanuka cyane wabuze ahandi uja
oya hamwe isawa ntaco nihatawe uhasanga nasize akakwembe ku miryango kugira ntihagire uhatumbera
ewe shamafuza nawe uraca uraciye ubwenge wakera jewe hano yugaranye mu biro n'amadirisha nugaye aho rero noneho ubundi wumva ko tu- tubunganya none ni guti hiyo uragaruka kukundonderako
wapi barahevye vyoba nivyo ntuzi ko nabasangirije ngo bavuge bakuzanye
reka nani ubandanya bavuze baca baguye ifaranga Oh, reka reka nase ko woca bagomba bakurondera none iyo ntawe uramenya ko wahunze ubutungane
nk'uko ubutungane bubimenya gute njyewe uheruka mena ibanga cyangwa ntiwava ndakimenera reka ntutseho oya wewe ndakwizeye yego kujinyika mpaka cyane aba bahungu b'abarengero ntihagire na kimwe uzobabwira Huu, bajya mwana nobabwira ibanga nk'iryo mugabo ushaka iki ndakumbuye nk'iyo ntashobora no kuhagaruka Yo.
ndahakumbuye ni ukuri ivyo ntusubire no kuvyiyumvira bokubona boca baguca kiranyaku Eh, ndabizi nacyo nta mugambi mfiseho kuza umugambi mfise ino nawo urawuzi oya n'ubundi ntakwicara canke ngo zubare Eh, erega impera n'imperuka bazokurondera kandi bazogutora Eh, nico gituma dukwiye guteka umutwe cane ivyo bitaraba nawe baza ngo ndicaye Eh.
ntabwo mba ntaca mu gutwe ko dutegerezwa gukora kandi rusange wari icyo cyonyine kizotuma tu bahunguka
ahosha hewe ni ukubakurugutura cyane ukamizako aho niho honyene uzoronkorukiza we ntuzi ko ubutungane budaheranwa
ndabizi nyene nicyo gituma ndiko ndakazana Eh.
kandi rero ah, urumva hariho abo tuvyumva kumwe mugabo hariho n'abandi nzobandanya nkorerako oya n'ubundi no kubandanya halo sawa ntutosora ifu kuyamiza y'akatsi
ahe n'urupfu ruraho umukecuru yitwa kazuba ni cyiza ameze nka kadedewe aramuhanze urabanza umwihutse azosanga asigaye wenyene reka na jewe sinicaye hake nico gituma eh, eh, ntugure ijye izine takira nawe buri gike kumenya wa muntu wewe kimeze gute gana
none b'abagende b'abarengero ko nabahaye akazi wumva bitoroshye ko umuntu y- yogira n'ikindi abatuma ndakwemeye mwana wa mama urubuka byoroha ko mukorana Eh, kandi rero aho renzo wandose n'amafaranga yo gukoresha ino no no hiyo kugira ibintu bigende neza
yo aba bino bobo ndose amafaranga ntoba twana bonse urazi ko inzara yabishe ntukiri ikibazo
inzara bafite amahera tuva muri icyo muri icyo ndose amahera bose nobiyegereza halo halo ntugire ikibazo amahera azova muri ijya izine sicyo gitunganye nihari aho rero numva bimeze neza maze urabe ko jewe mapoza ntadogaruka Eh, ni ukubitegura neza amafoza uko ubutungane bw'i rusange ntawe tuzobuca tudakoresheje ingufu gerageza gerageza
igwa yohana none ugomba aryame hasi hindabira ntiwugurura amaguru n'igigwa hehe ariko nawe igwe none kabi twenda kubatse haji wawe hari ibihere n'imbaraga zo gushika aho tuhajyana reka cya reka none yaba byashoboka nari kuza kugundana ngaha
ikigoyi ntacu zibitwi ereka nuko usanga wabitaga nkibutura ivyo bihere vyawe nyene I- ah, natwebwe mu minsi iza kuza tuzota twomoke duhunge kubera ibiheri Ha, wahunga uhungira hegasha ahubwo nukuza mbasha tugerageza tuze turagira isuku
reka kwitwenga shafunderi utabuza kugutwenga Eh.
nk'ubu ugeze burenge tumeshe woca wipfuka iki hoya isuku twofuma twemera imbeho ikadutikura mugabo tukamesa Eh, abari, genda babwiza ukuri ereka eh, tuzogwara mwabahungu umwe
amarushwa ni menshi kweri nk'ubu vyanse nuko ntoratira kubera ikigoye reka sha reka reka kumbwira iby'ikigoyi jyanjye ama nubitse inda ubaza ko ari kubera iki ubika umutima ku kirago mwabahungu mwatwaragowe nta kundi reka sharika urazi kwirwa ku beto ugashyira kurara ubusa imbeho dere wogutaje gukora wari hehe wowe ushangira warayiye
ati kurya I- ibyo mwabuze je- je nabikura hehe nari kuraba nati
gahunda urarinda wa muhungu we wari wagiye kuraba wa mugore wa ndomboro
kandi we bitwe u- u- urakunda kuvuga nawe bijya bintu niyumvira sibyo rero bijya sibyo kashareka aho sha icyo ndagukundira nicyo none aka kanya gafunde uza wahirije amatohoza none mwuko mbona mu- mushaka kubyemeza ayo matahoza mwamaze kuyagira rero
shaka wirekere ifu shafunderi nta ndomboro ngo pinga ngo mushobore
reka ntabyo gupinga birimo hari hayandi mafere bariko baragirana mafere atari ibyo mwe muriko muribaza Eh, nzakwemeza ibyo mwemeza gusa
niko yakubwiye ariko abakobwa ni hatari kweri ubona yagukaranze nawe ujanako
abakobwa ntibatsibitswe basi umukobwa yarigira we icyo yireguye mbega ayo maferi atigeze akubwira kuva ubwa mbere I- iyo yo ni nyabaki oya namwe murakabye none ni maka yambwiriye rero imbere nje ndibaza ko atamenze iyo ah, none wari uzi ko aca kwemerera ngo yego naraguhebye ahubwo hajya uzoteba wijyane wewe nyene Eh.
atawukurungitse wowe urakina n'abakobwa ushima rero ntakena jewe namubwiye ko ntakena gusubira kubona bari kumwe na ndomboro ndibaza ko yavyumvise
wibaza cyangwa yakwemereye we shafunde bakunda kwizera
oya natubwire neza yaraye ko atazofasubiye kwemera ko basohokana
nimundeke sike ibyo bibazo byanyu bigeze ahantu oya reka tukubwire wewe fondeni no kuri umugenzi ereka burya hajya umuntu akurusha ibijumbu agutwara inda nibyo uko nukuri niko biri Eh, ariko gashafu ndenda kubazi Eh, we uravya ahantu tuba ukaraba naho ndomboraba Eh, ikibazo kimwe Hmm? funde hmm? we wotora nde uri nadia
jewe hajya ntimunzi nani Eh.
ndakakagaye Aho.
nzokora ibishoboka byose ndondera amahera afashe nadiya ndomboro yibaza yuko hari bashobora kuronka amafaranga wenyine wewe gafuri jewe wewe n'ubwoba bwawe jewe ndombora mpara umugore kora wewe igishoboka cyo je no gikora wewe eh jewe
nuko nshuti bakunze akabino ngaha duce tuba turabangira ibiganiro byacu twari tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda diane nahazwe ingenieur bill hamwe na, eh, na fasil gabehu tubashimire ku izina rya bagenzi bacu ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda murongera kuba muri kumwe igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu burundi no mu rwanda ku yandi makuru tukiriko turabategurira muranirwe mu banyu na wikendi nziza kuri mwese